radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ku mirongo migufi ya short wave muratwumvira kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mu rwanda turi no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu ahandi mwadusanga ni ku rubuga wa eshatu radiyo yacu voa akadomo com no kuri facebook na twitter mukadusanga kuri voa radiyo yacu muri kumwe na jeffrey mutagoma n'umwanya w'ikiganiro muri sanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
nyampinga w'u rwanda ni irushanwa ryashyizweho hagamijwe gutorwa umukobwa uhiga abandi mu bwiza ubwenge umuco n'imyifatire amakuru ijwi ry'amerika rikesha bamwe mu basheshe akanguhe ndetse anagaragara ku rubuga rwa wikipedia yemeza ko iryo rushanwa ryatangiye ahagana mu mwaka w'igihumbi kimwe na magana cyenda na cumi ritangijwe n'abakoloni b'abadage bategekaga u rwanda nyuma riza gufata indi ntera mu myaka ya za mirongo cyenda n'ubu rikaba rigikomeza nubwo hari imyaka ryagiye risiba kubera ibihe byabaga biri mu gihugu muri iki gihe abakobwa bitabira irushanwa bava mu ntara zose z'igihugu bakarushanwa abatsinze bakajya guhiganwa ku rwego rw'igihugu abo nabo bakazarobanurwamo nyampinga w'u rwanda nyampinga atorwa n'abagize akanama nkemurampaka nyuma yo guseruka imbere yako no gusubiza ibibazo byateguriwe irushanwa abarushanwa bagenerwa amanota hakurikijwe uko bitwaye muri ibyo byiciro bitandukanye amarushanwa ya nyampinga yo muri uyu mwaka abaye mu gihe kidasanzwe mu gihe isi muri rusange n'u rwanda rurimo byugarijwe n'ikiza cya virusi ya korona mu gihe amarushanwa yari asanzwe akoranye imbaga y'abantu benshi azakorwa ate azitabirwa ate mu gihe ingamba zo kwirinda iki cyorezo zitemera guhura kw'abantu benshi ibi bibazo n'ibindi nibyo byatumye muri isanga itumira babiri mu bagize akanama nkemurampaka mu marushanwa ya nyampinga w'u rwanda ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe ngo badufashe kubisobanukirwa turi kumwe na pamela mudakekwa usanzwe ari impuguke mu byerekeye itumanaho akaba ari umwe mu bakemurampaka muri irushanwa pamela mudakekwa ikaze mu kiganiro muri isanga hano ku ijwi ry'amerika murakoze cyane joseph turi kumwe kandi na joli mutesi si mushya mu byerekeye amarushanwa ya nyampinga kuko uretse kuba amaze kuba umukemurampaka muri amwe muri aya marushanwa yanegukanye ikamba rya nyampinga w'u rwanda mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu mutesi joli ikaze mu kiganiro muri isanga hano ku ijwi ry'amerika murakoze cyane jofi ye mutesi ugifite mikoro haruguru hariya nari ngerageje kuvuga muri make ibyerekeye amarushanwa ya nyampinga w'u rwanda ibyo mugenderaho mushaka uhiga abandi muri biriya navuze hari icyo nibagiwemo wakosora cyangwa ukongera oya nibyo ndibaza wavuze ku bwenge umuco ndetse n'ubwiza ntacyo wibeshye nayo izo nizo kwitariyazi tugenderaho kugira ngo dutoranye nyampinga w'u rwanda ubanza ariko hari ngira ngo n'ibipimo by'uburebure cyangwa ibiro byo bihagaze gute
harasa nk'ahagiye haba impinduka zitandukanye muri muri mu irushanwa muri rusange kuko uko rigenda ritera imbere niko rigenda rikura harimo n'ibigenda bihinduka uno mwaka rero ntabwo ntabwo abakobwa bagipimwa uburebure cyangwa se ngo bapimwe ibiro runaka ahubwo hari bmi body mass index iyo umukobwa ari healthy bivuze ko afite uburebure bujyanye n'ibiro afite ibyo ni byo bikurikizwa kuko icy'ingenzi ni uko haboneka umukobwa uri healthy ntabwo ntabwo hari uburebure runaka cyangwa se ibiro runaka ahubwo we need a healthy woman ibyo rero mugenda mubikora mushingiye ku rwego mpuzamahanga uko abandi babikora cyangwa mwararebye muravuga muti hari abantu bagiye bacikanwa mu myaka yashize kandi bakagombye kuvamo ba nyampinga turimo turacikanwa uretse yuko wenda hari no kugira ngo abakobwa babe inkurudedi benshi batandukanye ariko no ku rwego mpuzamahanga n'andi marushanwa yagiye abikuraho mbere ngira ngo impamvu nta nubwo ari ngira ngo impamvu byakorwaga hano mu rwanda bakavuga yuko hakenewe umukobwa ureshya mu buryo runaka cyangwa se ufite ibiro runaka ni uko n'ubundi amarushanwa mpuzamahanga menshi hari uburebure runaka bagenderagaho n'ibiro runaka ariko urebye muri rusange uko isi igenda itera imbere ntabwo ubwiza ari uburebure runaka cyangwa se ari ibiro runaka babikuyeho amarushanwa menshi nta kabuza rero n'u rwanda ntabwo ari twebwe twaba turi umwihariko natwe twasanze bikwiriye kuvaho hanyuma bigaha n'abakobwa benshi amahirwe kuko umukobwa mwiza ufite ubwenge ntabwo ari umukobwa ufite metero imwe na mirongo irindwi cyangwa se n'ibiro mirongo itanu na bine ushobora kuba ufite metero imwe na mirongo itandatu n'icyenda ufite n'ibiro bijyanye n'uko ureshya ukaba uri umukobwa wahagarara igihugu
kuva mumaze kubikuraho hari icyo mubona byahinduye ku bitabiraga bimeze gute cyane hari impinduka ntabwo wenda naba shuwa ijana ku ijana ngo mvuge ko gukuraho izo mejamentsi ubwo burebure n'ibiro ari byo byatumye umubare w'abakobwa wiyongera ariko urebye uno mwaka abantu uno mwaka ni umwaka udasanzwe twari no mu bihe bidasanzwe nibwo bwa mbere mu mateka nyampinga miss rwanda competition yitabiriwe n'abakobwa barenga magana ane n'aba kandi noneho urabona ni mu bihe bidasanzwe mu buryo bugoranye cyane sinavuga ko ari bwo wenda ko ari byo byatumye gusa nabyo byatumye abakobwa benshi bisangamo kuko iyo ndebesheje ijisho nsanga rwose abakobwa benshi ubona za metero bashobora kuba batazigeza ariko ukabona ko ni benshi byahaye amahirwe abakobwa benshi cyane muri rusange
tujye kwa pamela mudakikwa ni ubwa mbere aya marushanwa abaye mu rwanda by'umwihariko n'isi muri rusange hari ikibazo gitewe n'ikiza cya virusi ya korona yari abaye nk'ubivuga jole ati byabaye mu bihe bidasanzwe ko tuzi ko hari amabwiriza inzego zishinzwe iby'ubuzima zisaba ko yubahirizwa kandi ashobora kuba adatanga ubwisanzure bwo guseruka ku bakobwa bari mu marushanwa mwabiteguye mute mubikora mute
urakoze cyane Geoffrey kuri iyi nshuro nk'uko wabivugaga mu bihe duhanganye n'icyorezo cya kovide cumi n'icyenda ntabwo hakurikijwe amabwiriza inzego z'ubuzima inzego z'umutekano zitanga kugira ngo banashobora kwirinda ikwirakwira ry'icyo cyorezo ntabwo rero byashobotse yuko bikorwa nk'uko byari bisanzwe bikorwa aho abategura iri rushanwa ndetse n'abagize akanama nkemurampaka bajyaga mu ntara zitandukanye ugeze kubikomozaho yuko abakobwa bitabira irushanwa baza baturutse mu ntara zitandukanye z'igihugu ndetse n'umujyi wa kigali rero kuri iyi nshuro ntabwo byari gushoboka yuko abantu bagenda bazunguruka mu ntara abakobwa bakaza ari benshi mirongo itanu cyangwa barenga bakaza ahantu hamwe kugira ngo bapimwe nk'uko bapimwaga mbere jori yari amaze kubivugaho bahure n'akanama nkemurampaka babazwa ibibazo nk'uko byari bisanzwe bikorwa ubu rero kuri iyi nshuro nubwo hari mu bihe bitoroshye bidasanzwe bibaye nyirango bwa mbere mu mateka y'aya marushanwa ntabwo byabujije ko amarushanwa ategurwa cyangwa se akorwa ahubwo habayeho guhindura imikoreranishwa n'ibihe nyine bidasanzwe igihugu ndetse n'isi yose irimo kuri iyi nshuro rero abakobwa bahawe amahirwe yo gukoresha amafoto yabo ndetse n'amavidewo ni ukuvuga umukobwa yifotozaga ifoto imugaragaza uko ashaka ko kugaragara nyine nk'umuntu witabiriye amarushanwa hanyuma akohereza na videwo babajijwe rero ibibazo bituma abagize akanama nkemurampaka bashobora kubona aho bahera bajonjora cyangwa se bahitamo abakobwa bahiga abandi banabahagararira hakurikijwe intara ibyo bibazo rero byibandaga ku gufasha umukobwa kwisobanura uwo ari we ibyo akora n'inzozi afite ndetse n'icyo yifuza kumarira igihugu mu gihe yaba yegukanye ikamba rya nyampinga w'u rwanda ibyo bibazo rero nibyo byatumaga ushobora kubona itandukaniro mu byo abakobwa bavuga uburyo bashyira hamwe ibitekerezo byabo uburyo babyumvikanisha ibyo rero nibyo akanama nkemurampaka kakoze ijonjora ry'ibanze kagendeyeho kugira ngo gashobore guhitamo muri ba bakobwa magana ane ngira ngo na cumi na batatu ba- bashobora kuba banarenga noneho hatoranywemo abagenda bahagararira intara zitandukanye bazakomeza kurushanwa no ku bindi byiciro ni muri ubwo buryo rero bya- byakozwe
Mm, nkurikije uko bimbwiye ndumva harimo akazi katari gasanzwe ku bashaka kwitabira irushanwa rya nyampinga ni ukuvuga ko ugomba gushaka wenda nk'umuntu ugufotora cyangwa se wenda ukifotora ukoresheje telefoni yawe nta mpungenge ko nk'umuntu ushobora nko kwifata igifoto kibi cyangwa agafata videwo irimo amasaka niko twazitaga isa nabi bi- nta mpungenge ko bishobora gutuma atakaza ayo mahirwe yo kuba ya- yahita mu ijonjora nanone pamu mudakigwa Mm, ikintu twabonye mu gihe eh, nkurikije uko twabibonye mu majonjora ya mbere nari maze kukubwira ko twabonye ah, abakobwa bagera kuri magana ane na cumi na batatu ngira ngo eh, ndumva ari wo mubare nabonye icya mbere uwo mubare uragaragaza ubwitabire buri hejuru buri ku kigero cyo hejuru icya kabiri ku bijyanye ni- n'amafoto n'amavidewo bagiye bohereza mu by'ukuri ku giti cyanjye nabonye abakobwa bara- bafite imyumvire iri hejuru ku kijyanye n'iri rushanwa nibyo koko videwo ntabwo zifashe kimwe amafoto ntabwo afashe kimwe ariko ni ukuri bakoze ibishoboka byose ikigaragara ko turi ah, mu- mu bushobozi bwo hejuru nicyo bakoze nta mukobwa wigeze wohereza ifoto wenda navuga ngo yijimye ituma tutamubona neza Eh, nta mukobwa wigeze wohereza videwo irimo amashaza cyangwa amasaka nk'uko wari ubivuze mu by'ukuri ubona ko ni cya kintu ureba ukabona ko koko umuntu yakoresheje imbaraga ze zose ubushobozi bwe bwose bigaragaza rero yuko bari basobanukiwe ko bari mu irushanwa Bu- bazi neza yuko uko yigaragaza neza ariko bimuhesha amahirwe kurusha abandi hari n'abagiye noneho ku rundi rwego ba- ba- bashyiramo no kwi- no- ni- no kwiyerekana uzi bimwe bajyaga bakora mbere bakaza ba- ba- eh, badefira biyereka uko batambuka bakamwenyura Hari- hariho abagiye bashyiramo nyine utuntu tw'udushya bigaragaza ko koko eh, bari bafite ubushake bwinshi bwo kwita- bwo kwitabira iri rushanwa rero eh, ne- nibwira yuko mm, abari bafite ubushake banateye intambwe udafite iyo smartphone wenda yakoresha ku giti cye agashaka undi muntu ndetse benshi byagaragaraga ko bagiye bafa- bashaka abantu babafasha kuko nk'amavidewo menshi wabonaga yuko yafashwe n'abandi bantu rero ah, nibwira ko muri rusange nta mukobwa wabuze ayo mahirwe ah, yo kuba ya- yatanga ah, navuga kandidature ye muri iri rushanwa rya- rya miss rwanda ibihumbi bibiri makumyabiri na rimwe naho mwebwe nk'abakemurampaka ntabwo kuba umuntu yarafashe agafoto keza cyangwa se yarongeyeho n'ako wenda k'umwihariko ko gutambuka ukimbagira ntabwo mwe nk'abakemurampaka bishobora kuba byaratumye musa nk'ababogamye ku baba batarabikoze mukavuga muti uyu yabarushije mudashingiye ku bumenyi cyangwa ikindi kintu ariko mushingiye ku mashusho meza bityo mukaba mwaba muha amanota amashusho kuruta ba nyirayo mu by'ukuri eh, ab- cyahabwaga ama- amanota ni umuntu ni- ni umukobwa jori yabikomojeho ibigenderwaho ubwiza eh, uburanga nyine bw'inyuma uko umuntu agaragara ariko cyane cyane eh, ubwenge cyangwa se ibitekerezo afite uburyo abitanga hanyuma rero n'umuco umuco niwo wari ugoye ku- ku- kuba wawurebesha amaso ariko hari ibintu bimwe na bimwe ubona amaso agahita aguha ako kanya Hari- hariho nk'abakobwa bi- bifataga amavidewo wenda bicaye hari uburyo umukobwa w'umunyarwandakazi yi- ufite umuco ufite indangagaciro ufite ikinyabupfura yicara hari uburyo avuga hari uburyo uko akora ibimenyetso n'amaboko ye cyangwa se ibindi bice by'umubiri we hari uko- hari uburyo agaragara ukaba wabona uti uyu mukobwa mu by'ukuri afite umuco uwo abashije kutwereka muri videwo rero ibyo ni byo twagendeyeho kurusha kureba karite ya videwo kurusha kureba imyambaro yambaye kurusha kureba uko yasokoje ibyo ibyo ni izindi detaye mu by'ukuri tutari gutindaho kuko twebwe icyo twashakaga cyari icyo Ah, rero nk'ubwo icyo byafashaga ni ukuba wabona ah, wamubona neza ukavuga ati uyu muntu eh, hejuru yo kuba afite bema nziza ibiro bye bihuye n- n'uburebure bwe ariko ah, aranisobanura neza arisobanura neza igitekerezo cye kirumvikana neza Eh, kandi yasubije ikibazo nk'uko yakibajijwe ibyo ngibyo ni byo twitayeho cyane kurusha utundi turingusho twaba turi mu mavidewo ibyo ntabwo twari kubitindaho kuko eh, buri wese yabikoze mu bushobozi bwe tujye kwa Jolly Mutesi wowe wabaye nyampinga muri biriya bihe mufite uburenganzira bwo kugera imbere y'akanama nkemurampaka ubu ngubu uratanga amanota ku bantu badafite ayo mahirwe urabibona ute urabyumva ute ngira ngo na pamela yabikomojeho nawe wabivuzeho iyo hari ibihe bidasanzwe bisaba ko abantu bafata ingamba zidasanzwe kugira ngo bashobore ku- kuba muri ibyo bihe cyangwa bashobore no kugira ubuzima muri ibyo bihe kugira ngo ibintu byose bidahagarara cyangwa isi idahagarara kuko hari ikintu runaka cyaje ni kimwe rero n'irushanwa nibyo koko ngewe nagize amahirwe yo kugera imbere y'akanama nkemurampaka ariko kuba hari umukobwa utarabashije kugera imbere y'akanama nkemurampaka ntabwo navuga ko diferense irimo ni ni interagishoni wani onu wani umuntu arebana n'undi ahubwo nibaza ko uyu mwaka ari n'amahirwe buriya yuje nafatanya ngo urugero rushoboka nkatwe buriya kureba umu- kurebana n'umuntu bitera igihunga kinini cyane ariko byibuze kuba abakobwa barabashije sinavuga ko nabyo bikuraho igihunga kuko buri ikibazo gusubiza ikibazo ni ugusubiza ikibazo aba ari ikibazo waba urebana n'umuntu cyangwa waba utamureba A- ariko ntibwira yuko ntabwo hari ntabwo hari umukobwa wakwimwa amahirwe cyangwa se wacikanwa ngo ni uko ata- atagaragara atakoze one on one introduction n'umujaji kereka ngira ngo nk'abatarabimenye yuko ariko bizagenda badakurikira wenda akaba ataramenye ko ayo marushanwa yabaye cyangwa kohereza videwo akaba yarakererewe akabimenya atinze yewe kereka uwo nguwo kabisa ubwo nta- naho utaha nta kundi ubwo amahirwe ye yaramucitse Mm, naho wari ubaye nk'ubivuga uti ibyo ari byo byose ntabwo kuhibera bimera nko kohereza ifoto n'ubwo ikibazo aba ari ikibazo kuri mwebwe abakemurampaka nta mbogamizi mubona ko bizatuma mutabasha gukoresha ubushishozi bwanyu nk'uko byari bisanzwe Ah, nge mvugishije mvuze nko ku giti cyanjye ariko ni ikintu twese twagiye tubona nk'akanama nkemurampaka buriya iyo ibibazo byose bisa bakabyohereza abakobwa bose magana ane ibibazo bisa ukumva yuko umwe agasubiza ukwe n'undi agasubiza ukwe ntabwo nibwira ko n- nta mbogamizi iza cyane kuko umukobwa uko asubiza n'ubundi bikwereka kapasite afite yo gu- yo- yo guhangana n'ikibazo kuba rero waba utari kumwe n'umuntu na- nta kintu bikuraho kinini Na- na- ntacyo pe abakobwa magana ane bafite ibibazo bimeze kimwe ba- bakabisubiza mu buryo butandukanye bikwereka mbese ubumenyi umuntu afite mu mu buryo bumwe cyangwa ubundi Mm, icyo wowe ukibona ute pamela rero uko nabibonye ntabwo bitandukanye cyane ni- na- na- na jori uko yari yabivuze Eh, nk'uko nabikubwiye habayeho kubaha ibibazo n'ubundi mu- muri ariya majonjora yakorwaga ah, abagize akanama nkemurampaka bagiye kuri terane bagahura n'abakobwa n'ubundi hari ibibazo babazaga kandi buriya kubabaza biba bigira ngo bigufashe kureba wa mukobwa asubiza gute icya mbere cyose ikibazo yacyumvise hanyuma a- a- a- a- asubije gute ibintu agusubije biri- birumvikana ese harimo ingingo zifatika ese eh, yaba yaragiye ku rundi rwego akaba yakora ubushakashatsi se mbese bya bintu byose bituma ubona ko umuntu yubatse igitekerezo cye neza akacyumvikanisha neza hari harimo ikibazo kibaza eh, ese- ikibazo abakobwa ngo ese kubera iki kubera iki wumva ushaka kuba nyampinga w'u rwanda ese uramutse ubaye nyampinga w'u rwanda igihugu kikwitegeho iki nk'aho ngaho rero niyo yari amahirwe y'umukobwa kugira ngo yumvikanishe eh, bimwe dukunda kwita umushinga igitekerezo afite cy'ikintu yumva yakora kuko nyampinga w'u rwanda ni umukobwa w'icyitegererezo ni umukobwa abandi bareberaho ni umukobwa uhagarariye urubyiruko rwinshi cyane cyane ni umukobwa uba uhawe amahirwe yo ku- yo kumvikanisha ijwi rye ni umukobwa na- twakwita ko yaba nk'umuvugizi w'abandi ni umukozi mu by'ukuri ntabwo ari umukobwa w'uburanga gusa tuba tukamwishimira nawe agatahira ibyo ahubwo ni umukobwa w'umukozi ugira icyo akora ugira impinduka azana rero icyo kibazo cyahaga umukobwa amahirwe yo kumvikanisha akamaro yagirira abandi ibyo rero akabinyuza mu mushinga akavuga ati wenda nzakora iki nzakora kiriya nzavugira aba eh, nzasaba ko hajyaho ubufasha kuri aba n'aba bikakwereka ko afite eh, ubushobozi bwo gutekereza ikibazo gihari ndetse no kuba yatanga igitekerezo ku byakorwa ku- ku bisubizo byaboneka ibyo rero ni amahirwe yahawe abakobwa bose uko ari magana ndetse banarenga ubwo mbariyemo n'abatashoboye kohereza eh, ayo mafoto cyangwa ayo mavidewo ni amahirwe angana ntabwo umukobwa umwe yabajijwe ikibazo cye undi ngo abazwe ikindi wenda ngo tuvuge ngo bamwe babajijwe ibyoroshye abandi babajijwe- babajijwe ibikomeye cyari ikibazo kimwe ibyo rero ni amahirwe angana kuri bose uburyo babisubije ahubwo nibwo bugenda butandukana hariho nk'uwakubwiraga ati wenda eh, nimba igihugu kinye- yitegeho ko nzakigirira akamaro akarekeraho n'uwo atandukanye n'ukubwira ati yewe nzavuganira wenda abana bafite ibibazo runaka kugira ngo inzego zibishinzwe zibafashe ubuzima bwabo buhinduke aho rero ibyo ni byo bipimo twakoresheje nta yandi marangamutima nta yindi maji ni kontenti twarebaga umukobwa atubwiye iki twumvise iki ese tumugereranyije na mugenzi we kuko urumva habagaho guhitamo kugira ngo ha- habeho umubare muto ugenda uhagarara abandi bagenda bajya ku majonjora atandukanye gutyo Mm.
nta kibazo rwose cyabayemo ibyari kugorana ni uko bari kohereza amavidewo n'amafoto turi bugombe kureba uburebure n'ibiro kandi ibyo ni ibintu utabura gupimira ku ifoto hari igihe umufotogarafe ashobora gufata ifoto bitewe n'ange yafatiyemo ugasanga umuntu amugize mugufi kandi yari muremure aho byari kugorana ariko no kuko nta kibazo cy'uburebure n'ibiro byari birimo hari hasigaye kureba content umukobwa aguhaye n'ubundi buryo agaragara inyuma bisanzwe wenda bishobora kumutandukanya n'undi ariko by'ukuri twarebaga umuntu nyine uzaduhagararira ku, ku, ku rwego mpuzamahanga no mu yandi marushanwa atandukanye umuntu mbese waserukira igihugu ubwo rero iryo tsinda ry'abakobwa bahagarara yandi mu ntara ni ibyo twagiye tureberaho kugira ngo hazavemo umukobwa umeze utyo Mm, ako ko guhagararira igihugu ku rwego mpuzamahanga turaza kukagarukaho mu kanya ariko reka tubanze tuvuge ku byerekeye igice gisigaye cy'irushanwa cyo kizakorwa gite bizakomeza gutyo nimurangiza ijonjora rya mbere mujye mu rya kabiri mutabonana n'abantu ntibizongera gukunda ko abakobwa baseruka hariya nk'uko byari bisanzwe mu kabonano imbonankubone pamela nanone yego joffre icyiciro gikurikiyeho nk'uko ushobora kuba warabibonye abakobwa mirongo itatu na barindwi nibo eh, bahagarariye abandi mu ntara ndetse n'umujyi wa kigali abo bakobwa rero bazatoranywamo makumyabiri bazajya mu mwiherero cyangwa se bootcamp nk'uko tubyita icyiciro rero cyo guhitamo makumyabiri cyo ntabwo kizakoreshwa videwo cyangwa amafoto ahubwo abakobwa noneho bazahura n'akanama nkemurampaka imbonankubone nibura urumva ko ari itsinda ritoya ugereranyije eh, ugereranyije na- na ba bandi magana ugereranyije no kujya mu ntara tuva aha tujya ahandi tuva iburasirazuba tujya iburengerazuba gutyo ibyo rero bizakorwa hubahirijwe icya mbere rero nkubwiye ni uko hazabaho noneho guhura nabo kurebana amaso ku maso kubabaza ibibazo jeri yabikomojeho ko byakorwaga mbere ikindi ni no kubaha ayo mahirwe noneho yo gu- yo kuvugira imbere y'abantu urabona ziriya videwo n'amafoto ni ibintu bakoreye iwabo ba- bifata videwo bari kumwe n'abantu babakameye cyangwa se bo ubwabo nta wundi muntu uhari noneho ni ukubaha ayo mahirwe yo kujya imbere y'abantu bababaza ibibazo babareba barebe uko bitwara barebe uko biyerekana barebe uko bumva uko bisobanura Eh, ibyo nabyo ni irindi tandukaniro noneho rizadufasha kureba uko bagiye barushanwa ibyo rero bizakorwa hubahirijwe amabwiriza yose ajyanye no kwirinda iki cyorezo cya covid cumi n'icyenda nk'uko mubibona hari ibindi bikorwa bigenda bikorwa ariko ab- amabwiriza akubahirizwa hakabaho eh, gu- gu- guhana intera hakabaho gukaraba intoki hakabaho cyane cyane gupimwa kugira ngo abantu bashobore guhurira hamwe bisaba ko babanza kwipimisha ibintu byose rero bijyanye no kubahiriza amabwiriza yo kwirinda iki cyorezo bizakorwa bizakurikizwa muri ubwo buryo kugira ngo noneho eh, twinjire mu cyiciro cyo guhura n'aba bakobwa habeho irindi rushanwa rizatuma havamwo eh, makumyabiri bazakomeza muri bootcamp noneho hazanakomeza bakagera kuri finale aho hazatorwa nyampinga eh, w'u rwanda w'umwaka eh, ibisonga bye ndetse n'abandi bazagenda batsinze ibihembo bitandukanye nk'uko wenda turi bukomeze tubiganiraho nyuma ku munsi w'izina ko nta birori birimo kuba mwabiteguye mute murabiteganya mute cyiciro cya mbere cyo guhitamo abaza- abaza- noneho abazaserukira igihugu noneho mu irushanwa rya nyampinga w'u rwanda cyabaye mu buryo buri vaco ari ukwiyandikisha n'amajonjora byabaye mu buryo bw'ikoranabuhanga icyiciro cya kabiri rero mu buryo bizakorwamo abakobwa ba- mirongo itatu na barindwi twahisemo ko bazagera ku rwego kuri next stage ariyo pre-selection bazapimwa covid 19 kimwe n'undi muntu uwo ari we wese uzagira aho ahurira n'uwo mukobwa ari abafotographers ari abantu bo muri organization ari abanyamakuru ari aho bazaba bari muri hoteli ni system yitwa babo ari system abantu benshi bakoresha mu mu marushanwa mpuzamahanga ndibwira n'amavubi yarayikoresheje aho abantu bapimwa bagashyira hamwe bagashyirwa ahantu hamwe hanyuma bagakurikiranwa aho ngaho kubera ko mu gikorwa runaka barimo so iyo fezi rero n'aba- n'akanama nkemurampaka kazajya kujajinga abo bakobwa kugira ngo tubone top 20 bajya muri bootcamp noneho ni ubwo aba- akanama nkemurampaka kazabona abakobwa nitubona top 20 bajya muri bootcamp still bazongera bapimwe kwa kundi na timu yose izagira ahantu ihurira n'akanama- na- n'abo bakobwa muri bootcamp buri mukobwa afite icyumba cye azararamo birumvikana ko nta nta hantu umuntu azahurira n'undi kuri finali rero nibwo nanone bizaba muri ubwo buryo itangazamakuru abakanama nkemurampaka abakobwa ikintu kizahindukaho kuri ino nshuro ntabwo hazaba harimo abafana ababyeyi cyangwa iki hazaba hari akanama nkemurampaka itangazamakuru n'abakobwa ariko bizaba biri televised kandi n'uburyo ki abakobwa bazabaho muri bootcamp mu mwiherero ni ibintu bizaba biri televised bizaca ku mateleviziyo ndetse n'ibitangazamakuru bindi bisanzwe ku buryo ki abanyarwanda bazakomeza gukurikirana imibereho y'abakobwa n'ababyeyi bazakurikirana abakobwa babo u- umunsi ku wundi Mm, ugifite mikoro uyu ati ba nyampinga bamwe iyo bamaze kwambara ikamba ntibakomezanya ibakwe nk'iryo baba bafite iyo biyamamaza jori wabaye nyampinga w'u rwanda ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu bivuga ko ingorabahizi ziri mu kwambara iryo kamba waba uzizi nubwo buri muntu amenya ibye ariko ibyo biterwa n'iki Eh, rero eh, ikamba ntabwo ari ikintu cyoroshye ni- nibwira yuko bisaba ingufu zidasanzwe koko bisaba umuntu kwitwararika cyane cyane ko nta- ntabwo uba uryam- ntabwo uba uryambaye bwa kabiri ngo uvuge ngo byibuze ibi- nzi ibi ngibi naciye muri ibi ngibi umwaka ushize reka ngerageze ubwo ndyambaye bwa kabiri noneho ah, mu buryo bumwe cyangwa ubundi hagira ibyo nkosora nahuye nabyo so umuntu wambara ikamba ni first time experience kimwe rero n'ibindi bintu ibyo ari byo byose buriya muri first time experience habamo habamo ingorabahizi zitandukanye uhura n'ibintu utari wasanzwe uhura nabyo ubona ibintu utari usanzwe ubona uhangana n'ibintu utigeze uhangana nabyo birumvikana rero ko performance z'abantu ntabwo zagenda ziba kimwe kuko duteye mu buryo butandukanye uko nshobora gupafominga siko ndashobora gupafominga sina pafominga nuko n'undi ya performance tuba duteye mu buryo butandukanye ikindi kintu wenda nabwira n'abanyarwanda muri rusange nyampinga w'u rwanda ntabwo ba- ba- ba egisepekitinga ibintu byinshi cyane hari hari egisepekitashionizi bamuha zirengeje uwo ari we nk'umuntu muri rusange ubu uri umwana wenda imyaka makumyabiri makumyabiri n'umwe cumi n'icyenda ubu noneho imyaka yageze kuri makumyabiri n'umunani ariko abanyarwanda bumve yuko bareke guha expectations runaka umukobwa ahubwo bagerageze kumushyigikira aho kugira ngo wenda ba- ba- bakomeze kuba wavuga uti ese amaze iki ese ubakoze iki yego birakwiriye ko kunenga ntabwo ari bibi kuba wanatera umuntu ishyaka ryo gukora ntabwo ari bibi ariko nanone nibwira ko ngereranyije byibuze abagiye bagira ikamba buri muntu yagiye agira icyo akorera cyangwa se amarira society muri rusange mu buryo bwe uko yari abashije
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bita tura
njyewe ndi hano kampala uganda
Eh, gende mu gisagara cha Bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
Mm. pamela ibyo byo gutezuka no kudakomezanya ibakwe nk'iryo baba bafite iyo biyamamaza wowe urabyemera ngewe navuga ko wenda bi- hari ibintu byinshi bishobora kubitera cya mbere biterwa n'imiterere y'umuntu ku giti cye kuko tutarinze tujya na kure turi kumwe na, na, na miss jolly mutesi yabaye nyampinga y'u rwanda ngira ngo bibiri na cumi na gatandatu niba nibuka neza jolly Mm.
ni urugero rwiza rwa nyampinga w'u rwanda wakoze wagize icyo akora wazanye impinduka wa- wiyerekanye niba ariko nabyita rero ntabwo twavuga yuko abakobwa batsinzira amakamba ya nyampinga w'u rwanda ba- bahita batezerwa ngo tumufate mu rwego rwa rusange kandi dufite ingero zifatika by'aba- za ba nyampinga w'u rwanda bakoze ibintu bi- bi- bifatika bigaragara bumvikanishije amajwi yabo ngira ngo ibyo ni ni ibijyanye no gushyira abantu bose muri rusange ariko hari n'ikindi eh, kijyanye n'uko nk'uko twabivugaga ko kimwe mu byo abakobwa bavuga cyangwa se bagaragaza ni imishinga imishinga y'iterambere bazagiramo uruhare rimwe na rimwe biba ari ibintu n'ubundi biba bisanzwe bikorwa ubundi bikaba ari ibitekerezo bishyashya udushya bahanze rero eh, hari igihe bite- binate- kutigaragaza kwabo bishobora guterwa n'imbogamizi zu- z'ubushobozi mu gushyira mu bikorwa ya mishinga yabo icyo rero eh, kuri iyi nshuro eh, aba- abategura i- aya marushanwa ya mpinga w'u rwanda bagitekerejeho ndetse begera n'abafatanyabikorwa batandukanye nabo bagira ibyo biyemeza kuzakora aho rero mu- mu- uyu mwaka eh, imishinga yabo izahabwa amafaranga cyangwa se ubufasha sapoti yose bazakenera kugira ngo imishinga yabo ijye mu bikorwa ndetse uretse n'umushinga wa nyampinga w'u rwanda hariho n'igihembo giteganyirijwe umushinga mwiza cyangwa se umushinga ufite udushya kurusha iyindi nawe uzaterwa inkunga ntekereza rero yuko nihaboneka nyampinga ufite karagita ufite umutima koko wo gukorera igihugu n'abanyarwanda ba- bazaba bamugiriye icyo cyizere bakamutora hakiyongeraho noneho no kumuha ubufasha bwose akeneye ubufasha bwose yakenera kugira ngo wa mushinga awushyire mu bikorwa nibwira ko nta yindi mpamvu izongera kuboneka yo kuvuga ngo nyampinga w'u rwanda ngo yatowe ngo ntiyagira icyo akora nizera neza yuko ibyo bintu bitazongera kubaho uretse ko jose icyo navuga ni uko ntabwo twari dukwiye gutekereza ko umushinga mu mwaka umwe mu mezi cumi n'abiri umushinga waba uvutse ukaba urakozwe ukaba urateguwe ukaba ugiye mu bikorwa ukaba utanze ah, ibisubizo byitezweho ntekereza rero ko yuko twagakwiye no kuba realistic mo rimwe na rimwe ahubwo tukareba ese ni ni ni izihe mbaraga uyu mukobwa ari gukora ni ibihe bintu ari kugerageza gukora twe kumurebera n- n'ama ngos ntabwo ntabwo azana umushinga w'umwaka umwe w'amezi angahe ngo ako kanya bite birangira rero dukwiye kubaha amahirwe tukabaha icyo cyizere tukabaha n'ubufasha bwose bakeneye kugira ngo basho- bakore babe active bakore bumvikane bavuge bigaragaze nibwira ko uyu mwaka mu by'ukuri twagakwiye kwitega impinduka zikomeye ah, mu bijyanye n'uburyo aba- aba- abakobwa bambara amakamba ya nyampinga w'u rwanda bigaragaza kandi bakazana n'impinduka mu- muri sosiyete uragira uti ibihe bidasanzwe bisaba imikorere idasanzwe kandi koko urebye nka nyampinga w'u rwanda ibihumbi bibiri na makumyabiri akimara gutorwa nta kwezi kwashize covid cumi n'icyenda itaraza none arinze agera igihe cyo gutanga ikamba itarerekera irya mu by'ukuri isa n'iyamwibye igihe cye nkamwe mutegura iri rushanwa hari icyo mwize ku byerekeye guteza imbere imikorere ya ba nyampinga ku buryo no mu bihe bidasanzwe nko muri guma mu rugo bashobora gukomeza gukora yes um, ntekereza ko nk'uko twakomeje tubivuga Mm.
korona virusi yaraje covid cumi n'icyenda yaraje hari ibintu byinshi mu by'ukuri yakomye mu nkokora ariko hari n'amahirwe mashya yaduhaye ubu ngubu ibintu byinshi turabikora dukoresheje ikoranabuhanga hari hari twagiye dusenga n'abantu batandukanye ariko ari uburyo bwo kuduha eh, inzira zo gukoresha ntekereza rero yuko ikoranabuhanga um, imbuga nkoranyambaga ni ibintu bikomeye abakobwa ndetse na- n'abategura aya marushanwa ntekereza ko bakwiye gushyiramo imbaraga kuko ntabwo du- ntabwo tuzavuga ngo nta kintu tuzongera gukora kubera korona virusi covid cumi n'icyenda icyo gihe yabidutsinze uretse ko hari n'ingamba nyine isi irimo gufata ibihugu bitandukanye muzi amakuru y'inkingo wenda bizafata igihe kirekire kugira ngo buri muntu wese avuge ko yakingiwe ariko ibyo byose ntabwo bikwiye guhagarika ari umuntu ku giti cye ari inzego ari n'aba bategura aya marushanwa ntabwo bikwiye kuba urwitwazo rwo kutagira icyo umuntu akora burundu nubwo hari ibintu byinshi mu by'ukuri byagiye bihagarara rero ntekereza ko hari ibishoboka nk'uko ubona ibikorwa bigenda bikorwa bito bito umuntu akaba yakorana n'abantu ariko wenda bagahura bategeranye bigasaba ko niba hari kuza abantu benshi haza bakeya niba byari kujya mu ntara tukaba tudashobora kujya mu ntara bigakorerwa i kigali mu by'ukuri ni ugushaka uburyo bushya ni uguhimba uburyo bushya ni ugukora ibishoboka niba hatabayeho n'ibikorwa bifatika ariko hakabaho noneho n'ubuvugizi hakabaho gukoresha imbuga nkoranyambaga hakabaho kuko kimwe mu bintu misi akora harimo no gufasha abantu guhindura imyumvire cyangwa se kuba yagira uruhare mu guhindura ibitekerezo by'abantu cyangwa se gukora ubuvugizi ibyo rero ni ibintu bitasaba kuva hano ukajya nyagatare cyangwa se ukajya i musanze ushobora gukoresha itangazamakuru ushobora gukoresha imbuga nkoranyambaga icyo ngewe navugaga ni uko nk'umukobwa uhagarariye abandi twatoye kugira ngo yumvikanishe ijwi rye atuvugira ku bintu bitandukanye tumwigireho aduhe inama nziza aduhe inama nzima ayo yose ni amahirwe ni amahirwe yakoresha mu gihe dutegereje yuko iki cyorezo cyacika intege cyangwa se kigasubira iyo cyavuye kikavaho ubuzima bugakomeza nk'uko bwari busanzwe
urakoze cyane pamela jore nyampinga w'u rwanda yigira iki kuri ibi bihe nari mvuze cyane cyane nko kuri uyu nguyu wari umaze gutorwa icyorezo cya virusi ya korona kigahita cyaduka kikamera nk'ikimwibye amahirwe yo gukora ibyo yatekerezaga gukora kimwe n'uko byagenze ku bandi bose isomo ni irihe icya mbere ni uko tugomba kwiga kubaho bidasanzwe mu bihe bidasanzwe tukiga gukotana hanyuma ikindi kamera yaravuzeho ni uko mu ruhare runini nyampinga w'u rwanda akora agira akora awareness so gukora awareness rero cyangwa se ubuvugizi mu kinyarwanda ntabwo bisaba yuko uva hano ukagira usizi nk'uko yarabivuze ushobora gukoresha imbuga nkoranyambaga ushobora gukoresha itangazamakuru ugaba utanga umusanzu wawe mu buryo bumwe cyangwa ubundi so twige kubaho bidasanzwe mu bihe bidasanzwe nanone ugifite mikoro jori u rwanda rwagiye rugira abantu ku myanya yo ku rwego mpuzamahanga haba ku rwego rw'ubumwe bwa afurika haba ku rwego rw'imiryango ikomeye mpuzamahanga harabura ikingo nyampinga w'u rwanda yambara ikamba ku rwego rwa afurika cyangwa rw'isi urakoze Geoffrey rero buri ibintu byose ni process ni nk'uko twavuga kwibohora for example kwibohora liberation ni process ntabwo ibintu byose biba in an overnight rero buriya nko kwibohora ubukene se cyangwa kwibohora imyumvire mibi cyangwa se kwibohora ibindi bintu byose bitandukanye liberation itwara ni process rero na nyampinga w'u rwanda ni irushanwa ririmo gukura ngira ngo mu mwaka wa bibiri na cumi na gatandatu ni inge muntu wa mbere wahagarariye u rwanda muri miss world competition yari imaze inshuro mirongo irindwi na n'ibeshyi cyangwa mirongo itandatu na zirindwi gutyo na sixty seven cyangwa se close to seventy to seventy years irimo kuba uwo mwaka nagiyeyo nabashije byibuze kugaragara mu bakobwa top 24 beauty with a purpose abakobwa makumyabiri na bane ku rwego rw'isi mu bakobwa ijana na cumi n'icyenda bafite uburanga bufite intego kandi niyo slogan ya miss world bivuze ko bagutora bagereranyije ibikorwa wagiye ukora mu gihugu cyawe ibikorwa by'urukundo cyangwa se your impact as a miss muri society so, urumva icyo gihe bamamagaye nka ntabwo bamamagaye nka jodi bamamagaye rwanda iyo baguhamagaye nk'u rwanda rero urumva ubagiye mu izina ry'igihugu umeze nka ambasaderi w'igihugu mu buryo bumwe cyangwa ubundi ntabwo wambwira rero ngo iyo visibility ntabwo ku muntu ugiye y'inshuro ya mbere ku gihugu gipatisipatiza bwa mbere ukavuga ko iyo visibility idahagije n'abandi bagiye bagiye mu myaka inkurikira hari byibuze rankings bagiye bagira muri iryo rushanwa tuve no muri miss world competition tujye muri wenda miss university africa shanita yaragiye aba igis- igisonga aza mu bakobwa icumi ahabwa president's choice award Ah, ba miss heritage joanna mu mwaka wa bibiri na cumi na gatandatu yabaye mi- igisonga cya kane mu mwaka wa bibiri na cumi na kangahe na ka mu- 2015 joanna yabaye igisonga cya mbere muri miss heritage global cya kane umwaka wa 2016 jane aba igisonga cya mbere miss heritage global simvuga yuko u rwanda rudakwiriye amakamba ariko nanone buri kintu kigira phases buri kintu kigira stages nibwira yuko ntabwo turagera aho tujya sinavuga ko iyo myanya ari itubereye ah, tubereye gutwara amakamba noneho tukaba the real queens muri beauty pageants tujyamo ariko nanone ntabwo wavuga ngo du- duhagaze nabi cyangwa se nta kintu abakobwa bakora kuko visibility umukobwa ajyana iyo afashe ikamba u rwanda ntabwo dufite ibintu byinshi bitugaragaza ku ku ruhando mpuzamahanga on the international scene uretse wenda fashion tukavuga umupira tukavuga music n'iki ariko amarushanwa beauty competitions ni bimwe mu bintu bigaragaza u rwanda kuri international scenes so icyo navuga nonaha ni uko ntabwo ibyo twabonye ari ibyo navuga dukwiriye ariko nanone sinavuga ko nta kintu abakobwa bakoze uko imyaka igenda iza ni ugusenga tugashyiramo umuhate aboganizinga the beauty pageants bagashyiramo imbaraga n'abakobwa bagashyiramo imbaraga kugira ngo noneho tugire umukobwa uba nyampinga w'isi cyangwa se nyampinga w'afurika mu mu marushanwa yagiyemo gusa icyo nemeranyaho n'abantu maybe we shall agree to disagree ntabwo we- we- abakobwa baragerageje twaragerageje n'abandi baragerageje we are not yet there more efforts are needed ariko ntabwo wavuga ko completely ntacyakozwe pamela jolly abivuze neza cyane nk'umuntu wabibayemo nk'umuntu wabikurikiranye cyane nk'umuntu wabi eh, wabyitabiriye Mm.
rero ntacyo narenzaho kinini cyane uretse kuvuga ko twari dukwiye kubigiraho imitekerereze navuga ko iri positive kuba byonyine dufite jolly waduhagarariye bwa mbere mu marushanwa ya nyampinga w'isi yose ndizera ko ari ko ari ko miss world bamwita Eh, nte- dukwiye kubifata nk'amahirwe dukwiye kubifata nk'amahirwe dukwiye gukomeza ahubwo igihe cyose aya marushanwa yabaye tube dufiteyo umuntu uduhagarariye ntekereza ko na miss naomi yagombaga kuyitabira ariko nyine kubera ko yagize amahirwe make yo kwambara ikamba mu bihe bidasanzwe mu bihe bikomeye cyane ariko nawe yari kuyitabira kandi ndatekereza ko yari yari kuduhagararira neza rero kuba iyo opportunity yarabonetse ayo mahirwe akaba yarabonetse tukaba twarashoboye kwitabira tukaba twaranageze eh, mu byiciro byo hejuru nk'uko misiteri yabivugaga nibwira ko ari intangiriro nziza ahubwo dukwiye gufatiraho ahubwo noneho tukabyigiraho tukareba ngo ese basaba iki ese bisaba ko umukobwa aba yateguye bingana iki buri muntu wese ufite icyo ashobora kubikoraho akaba yagikora icyo watanga nk'umusanzu wawe kugira ngo dushobore gutegura misi umuntu wese akaba yabikora ubu noneho eh, kubera n'imbuga nkoranyambaga n'iki ntabwo bikigorana gutanga igitekerezo cyawe bi- birahagije kwandikira miss rwanda ugashyiraho igitekerezo cyawe abantu nyine barisanzura mu gutanga ibitekerezo rero umuntu wese wumva hari ikintu yatanga nk'umusanzu kugira ngo abakobwa bacu bitabire kandi ba- bagere hejuru hashoboka n'ayo makamba bayatahane uko biri hari ibintu biba bigenda bisabwa nyine hari ibintu bigenda bisabwa hari uburyo umukobwa agomba gutegurwa uburyo yerekana uburyo ategura imishinga ye tukareba se ni iki kintu isi i- i- kiraje ishinga isi umukobwa yakwibandaho ese ni mu buhe buryo yakwigaragaza ese ni ni ayahe masomo twakwigira kuri ayo marushanwa yose twagiye twitabira nk'igihugu tukumva ko ari ibyacu tukumva ko uwo mukobwa wagiye ahagarariye igihugu ahagara- aramuhagarariye yewe n'ubwo ndi iwacu em, i musanze cyangwa i kigali cyangwa hehe nkumva ko bindeba nkumva ko niba hari umusanzu natanga nawutanga kugira ngo turebe ko uriya mukobwa yazamuka akagera ku ku- ku rwego rushimishije mu by'ukuri nta shema riruta iryo ariko n'aho tugeze ni ukuri dukwiye kuhashima ahubwo tukahigiraho tukahigiraho noneho mu myaka iri imbere nta kabuza tuzabona miss world miss universe w'umunyarwandakazi ibyo byo rwose bizagerwaho kuva twaratangiye kuva twaratangiye gutega- gutera izo ntambwe eh, ziganisha aho ngaho Mm, tukivuga ku komeza rero akantu nongeraho gato twamakomoje ku ngingo nziza nari nibagiwe ku kintu cy'imyumvire Ah, buriya ha- muri ano marushanwa mpuzamahanga icyo umukobwa akora ni ukugerayo akanitabira no- no gukurikiza amabwiriza y'irushanwa ariko buri ikindi kintu gikomeye eh, ariya marushanwa mpuzamahanga arebaho ni imyumvire y'icyo gihugu mu gushyigikira uwo mukobwa noneho biba more about igihugu ahagarariye no kurusha umukobwa kuko habamo gutorwa uyu mukobwa atowe cyane bimuha amahirwe yo kuza mu bakobwa icumi ba mbere So, cyangwa mu bakobwa mirongo ine ba mbere urumva rero dukeneye imyumvire nk'uko pamela yari abivuze abanyarwanda bumve yuko umukobwa nahaguruka agiye guhagararira u rwanda ntabwo aba agiye mu izina rya jori cyangwa se mu izina rya naomi cyangwa se mu izina rye A- aba afite inshingano yo gukora ibyo agomba gukora nk'umukobwa uhagarariye igihugu ariko aba ahagarariye abanyarwanda muri rusange guhaguruka rero ugasigara uvuga ngo se ubundi aka kamaze iki ubundi aka ni keza ubundi aka kazakora iki biri mu bintu bica intege umukobwa bi- bigatuma no mu ru- no mu- kuko barakurikirana social media platforms rero iyo bashyizeho apps runaka bakabona abanyagihugu bashyigikiye umukobwa mu buryo bugaragara bakabona aratorwa umukobwa agira amahirwe yo kuza mu bakobwa ba mbere aba arimo gusatira intoki aba arimo kuzegereza ku ikamba So, ikindi kintu gikomeye abanyarwanda dukwiye kwitaho ni imyumvire imyumvire yo gushyigikira umukobwa tukivuga ku by'imyumvire eh, wabivuze ko ah, wabaye uwa mbere guserukira u rwanda ku- mu irushanwa rya nyampinga w'isi uriyo wumvaga umeze ute wumvise ushyigikiwe cyangwa hari ubwo wavugaga uti nyabuna rwose iyo mbona uburyo bwo gushyigikirwa kurusha uko bimeze ubu njyewe nta njyewe ntabwo ari ibintu byari bicyumvikana cyane nta urebye batangiye no kubimenya kuva kumwe kuri icyo gihe ntabwo ari ibintu abantu bumvaga cyane ka kuba ngo nyampinga w'u rwanda ngo agiye muri miss world byabaye ishema kuri njye cyane kuko uko byabaye ishema ku banyarwanda benshi ariko byibuze ubu ngubu urabibona ko imyumvire irimo kugenda izamuka sinavuga ko na- n- nigeze nshyigikirwa kubera yuko abari- ababyumvaga ababikurikiranaga baranshyigikiye Aba- ntabwo abantu benshi bari babizi navuga yuko na- nahawe u- nashyigikiwe uko uko byanganaga kandi narabishimye cyane
tukivuga ku by'abanenga uyu ati abantu barimo bararwana na virusi ya korona namwe ngo amarushanwa y'ubwiza pamela iyo uhuye n'ijambo nk'iryo uri umukemurampaka ugomba gutanga morale ku bana b'abakobwa bari mu marushanwa ubyifata mute yewe nyine urumva bituma igishushanyo cya ya myumvire igihari ariko uwo muntu uba uvuze gutyo ntabwo ahagarariye abanyarwanda bose ntabwo ntabwo atuma numva yuko ariko abanyarwanda cyangwa se abantu bose ariko babyumva icyakora mbona ko akeneye ubufasha nyine kugira ngo agire ibintu bimwe na bimwe yumve nibyo turavuga kovide cumi n'icyenda nibyo turavuga eh, ibibazo crisis isi yose irimo ariko icya mbere na mbere ubuzima burakomeza ubuzima burakomeza ubuzima ntabwo buhagarara icya kabiri kinakomeye cyane kuri jyewe ni uko nifuza ko abanyarwanda cyane cyane ariko n'abandi bantu muri rusange bagira imyumvire ikwiriye kuri aya marushanwa ya nyampinga w'u rwanda cyangwa se n'andi marushanwa y'ubwiza bakwiriye kuyafata eh, nk'amahirwe ku bakobwa kugeza ubu twahoze tunibaza nyine impamvu hatari n'amarushanwa y'abasore ariko nabyo byabizaza ariko twari dukwiye kubifata nk'amahirwe abakobwa baba bahawe kugira ngo baseruke bave hariya ahantu hatandukanye baba bihishe badashaka kwigaragaza baseruke bazane iryo jwi ryabo bazane ibyo bitekerezo byabo bazane iyo mishinga yabo biyerekane noneho banahabwe amahirwe nk'ubu ngubu muri iri rushanwa rya nyampinga w'u rwanda abakobwa bose bazitabira uh, uriya mwiherero uko ari makumyabiri bazahabwa scholarship bazashobora kwiga kaminuza muri muri kaminuza ya kigali ayo ni amahirwe ku mwana w'umukobwa sibyo abenshi wenda mu gihe cyashize kubera imyaka i- i- igipimo cy'imyaka ya- yagarukirwagaho abenshi usanga ari abakobwa bagitangira kaminuza cyangwa se barangije amashuri yisumbuye kuba rero umwana w'umukobwa yahaguruka akaza agahatana mu marushanwa afite ikintu agambiriye mu by'ukuri ntabwo bitabiriye aya marushanwa gutyo gusa mu rwego rwo kwinezeza hari hari ibintu runaka baba bashaka kugeraho rero nk'ayo mahirwe mu by'ukuri sinzi icyo wayanganya kubona ubushobozi bwo kwiga kaminuza sinzi ikintu wabinganya hariho benshi bitabakundira ariko se niba njyewe mfite ubushobozi butuma nshobora kukuzuza ibisabwa kugira ngo nitabire aya marushanwa kubera iki ntahaguruka iwacu nkagenda nkavuga ntihariya hari amarushanwa nindamuka ngeze ku cyiciro runaka nzashobora kwiga kaminuza tutavuze ibindi bihembo wenda byaraza kubisobanura neza ibindi bintu biba birimo So, rero aya marushanwa bayafate nk'amahirwe nka opportunity nk'uko navuga ngo ngiye guhatanira akazi runaka nk'uko navuga ngo ngiye mu buzima nyine ni ukurushanwa mu buzima ni uguhatana mu buzima ni ugukotana mu buzima ntabwo uryama ngo ibintu bikwizanire rero niba hari irushanwa rihari ukaba uf- ufite ibisabwa byose njye numva nta mpamvu yo- yo kutaryitabira cyangwa se yo guca intege umuntu wakaba yaryitabira rero babifate nk'amahirwe abakobwa baba bahawe kugira ngo bigaragaze hari ibintu byinshi wenda jori yabisobanura neza kundusha nk'abakobwa bajya muri bootcamp ndahamya ijana ku ijana yuko bigiramo ibintu byinshi bitari kuzabasanga iwabo aho ariho hose batuye biga kubana n'abandi biga guseruka neza biga table manners wenda bamwe baba bazizeza mu rugo ariko bitari ku rwego mpuzamahanga nk- nk'ibyo bigira hariya barafunguka mu mutwe baritinyuka biga gukora imishinga no kwitegura neza no kuyigaragaza neza ni ukuri aya marushanwa tujye tuyareba birenze umukobwa umwe wambaye ikamba tuyarebere ku rundi rwego rurenze umuntu umwe wambaye ikanzu nziza n'ikamba ku mutwe Tube- turebe hirya y'ibyo ngibyo turebe amahirwe abakobwa bahawe yo kuza imbere y'abantu biriya bintu byo kuvugira imbere y'abantu benshi ntabwo ari ibintu by'abantu bose kandi n'abariya bana ntibabivukana barabitozwa rero iri rushanwa ry'ubwiza ri- de- sinzi impamvu abantu bagarukira ku ka- kuri ako kantu gusa kitwa ubwiza Reka ba- icyampa bakabisimbuza opportunity bakabisimbuza amahirwe bakabisimbuza kwiga bakabisimbuza gu, eh, gukerebuka ku bijyanye n'imyumvire ni uko- ni- ni gutyo nabivuga tugenda tugana ku musozo reka twumve icyo jole abivugaho wakomeje kuvuga uti ngira ngo jole araza kubisobanura neza reka twumve icyo avuga kuri icyo kintu Ah, i- icyo nabivugaho sindi bujye kure cyane y'ibyo pamela avuze yari abivuze neza mu buryo bwumvikana buri muntu wese yabyumva buriya iri- amarushanwa y'ubwiza abantu ba- ba- ba- akenshi ba- ba- barebera ngo ku ikamba umuntu yambaye n'umuntu umwe ku giti cye ariko nyamara ngewe mbivuze mu- nk'umukobwa wagiye muri ano marushanwa n- nta nubwo bitwara hari ibintu byinshi byinshi byinshi umukobwa ugize amahirwe yo kwitabira agatambuka niyo buriya waza muri auditions gusa ukaviramo muri auditions hari ibintu byinshi wunguka uretse wa mushahara cyangwa se salari ya umukobwa yahembwa ukareka iryo kamba aba afite rimuha opportunity zitandukanye ukareka iriya modoka umukobwa ahabwa va kuri uwo watonga buriya abakobwa ukije mu irushanwa byonyine u- confidence yo kuvugira imbere y'abantu batandatu barindwi icyenda ukavugira imbere y'itangazamakuru ukamenya kudefira ukamenya ni ibintu umukobwa aba yungutse ubu- u- uba nta handi hantu wahuriye nabyo kugira ngo byonyine ujye muri bootcamp kumenya table manners pamela yari yabikomojeho ukamenya ukuntu bafata uh, spoon and knife kuri table ukamenya ukuntu bicara kuri table ukamenya ukuntu urya mu ruhame mu bantu Ni- ni ibintu abantu batajya bareba ariko ni values ni morals urebye na kenshi abana badakura iwabo abakobwa tudakura iwanyu ushobora kugira morals zo gusangira n'abantu ku meza bisanzwe ariko noneho in a more professional way hari hari, hari morals abakobwa bakura muri bootcamp interaction n'abantu kubana n'abandi bakobwa abakobwa bafite imico itandukanye bagera muri makumyabiri mushobora kubana mukabana neza mugashyigikirana mwese mushaka ikamba mukirengagiza ko mwese murimo guhatanira ikamba ahubwo mukunga ubumwe izo ni morals kandi iyo usohotse no hanze zigufasha mu buzima busanzwe noneho tuve kuri ibyo bintu ikindi abantu ntibakarebe ngo umwana wa runaka niwe wabaye kubera yuko ushobora kuba nta mukobwa ufite cyangwa se wowe kubera ko nta mwana ufite wagiye kwitabarish- kwitabira irushanwa mu- ry'ubwiza ngo wumve ko nta kintu bimaze kuko iyo hagize umukobwa niba uri umunyarwanda ukunda igihugu buriya gukunda igihugu ntabwo ugomba gukunda ibiti cyangwa se ingagi cyangwa iki igihugu ni abantu ntabwo ari imisozi n'iki nushyigikira wa mukobwa byakwanga byakunda indirectly ashobora kudahura nawe ngo aguhe amafaranga cyangwa se akubakira inzu ariko indirectly niba uri umuntu ukunda igihugu umukobwa agahagarara igihugu nk'uko nguko ukagira mu buryo ki u- ugira ranking amateleviziyo mpuzamahanga bakavuga ngo u rwanda rwabonetse mu bakobwa wenda makumyabiri na bane bafite ubwiza bufite intego niba uri umuntu ukunda igihugu uheraho uvuga ngo ayo marushanwa that is something simple tureke no kujya mu bintu biri fiziko ugaklaminga ko uri umuntu ukunda igihugu warangiza ukavuga ko ibyo bintu ntacyo bimaze uwo mwana w'umukobwa arahagarara igihugu akazamura ibendera ry'igihugu amateleviziyo mpuzamahanga akavuga ko u rwanda akavuga u rwanda kuko ntabwo avuga uwo mukobwa hari ubwo uvuga yuko nta kintu bimaze iyo izo ni impact za mbere noneho urebe abana babona amashuri abakobwa iyo urebye akenshi noneho muri uno mwaka kuntu barimo kuza nta n'ubwo umukobwa arimo gushaka ikamba abenshi ntabwo aricyo cyonyine ashaka abenshi urabona bifuza kuko njye ndabona amademzi yabo ku ma instagram ni iki bandika ati imana imfashije ati ntiwangira inama nkakora iki gishoboka ku buryo ki byibuze najya mu bakobwa makumyabiri ba mbere nkabona byibuze school fees nkajya mu ishuri uwo mwana iyo yize ejo bundi akaba minisita cyangwa ejo bundi akaba umucuruzi ukomeye umbwira ko impact bikugeraho indirectly naza agashinga uruganda ahantu abikesha ko wenda yanyuze mu marushanwa y'ubwiza agaha abantu akazi agaha umwana wawe cyangwa nawe akaguha akazi cyangwa agateza imbere igihugu agasora imisoro mu misoro hakavamo ama- amashuri hakavamo ama- ama- ama hospitals umbwira ko ibyo bintu bidafite akamaro gute so duhindure imyumvire kandi n'abakobwa wenda bashaka kujya muri Miss Rwanda wowe icya mbere menya ngo vision yawe ni iki urakoze cyane reka dusoze noneho ngende mbaha iminota ibiri umwe umwe duhereye kuri pamela
Ah, urakoze cyane Geoffrey Ah, icya mbere ni ni ukubashimira ko muduhaye uyu mwanya nabyo biragaragaza agaciro muha iri rushanwa ah, n'imyumvire murifiteho ndetse no gufasha abantu bose bashobora kuba babakurikira kuba bamenya amakuru ajyanye n'irushanwa ariko cyane cyane no kuba nabo ba- bagira imitekerereze myiza kuko niyo izatuma barishyigikira Na- narishimye cyane kubona abantu benshi barimo baza gushyigikira aba- abaterankunga baragenda biyongera biragaragaza rero ko bamaze kuribona nka nka oporutunite yo kwigaragaza yo kumenyekanisha abakora ubucuruzi abakora serivisi zitandukanye ba- bakarifata rero nk'umuyoboro mwiza wo kumenyekanisha ibyo bakora no kwigaragaza nyine ku banyarwanda batandukanye rero icyo- ikindi navuga ni uko eh, twese hamwe dushyigikira a- abana bacu tubahe amahirwe yo kugera kure hashoboka tubatore gutora byaratangiye hari ugutora kuri sms bakurikira amakuru ya miss rwanda ku mbuga nkoranyambaga twitter facebook instagram kuri youtube bakurikire amakuru bakurikire bamenye uburyo bashobora gushyigikira abo bakobwa hanyuma eh, abakobwa nabo niba batwumva nabo eh, bakomeze bitegure neza bigire kuri ba jori no ku bandi ba- baze biteguye neza kuko mu by'ukuri tubatezeho byinshi tubatezeho ibintu bikomeye ahasigaye twese hamwe dukomeze gu- guhatana n'ubu buzima nyine turimo kunyura mu bihe bidasanzwe byatwikubizaho tutabyiteguye ariko tumenye ko ubuzima bwacu bugomba gukomeza eh, amarushanwa agomba gukomeza bizinesi zigomba gukomeza aho bishoboka ubuzima bukomeze twe gucika intege twe kumanika amaboko imbere ya covid cumi n'icyenda ahubwo twese hamwe dufatanye gushaka ibisubizo jolene mutesi aha urakoze cyane Geoffrey ikintu navuga cya mbere ni ukudushimira duha platform natwe tugatanga ibyo twumva twasangiza abanyarwanda muri rusange nk'abantu wenda bafitemo experience cyangwa se twagize aho duhurira n'ayo marushanwa so uwakoze cyane kuduha umwanya ikindi cya kabiri ndashimira abakobwa bagize ubutwari bwo gutekereza guhatana batitaye ku myumvire y'abantu runaka cyangwa se batitaye no gutinya public shame E, ibintu byose bibi bashobora guhuriramo nabyo kuko nta kintu kitagira uruhande rwiza n'uruhande rubi Ah, ikindi nkabatera imbaraga buri muntu wese wageze muri rino rushanwa yakwambara ikamba nta muntu uhari wateguwe uzwi ngo kanaka niwe uzambara ikamba oya ahubwo bashyire ah, umuhate mu gushaka ubumenyi mu- mu gutegura amaporoje yabo mu- mu kwiga kugenda mu kwiga imyitwarire hanyuma ubundi nta kabuza u- uzaba urikwiriye imwe muri bo niwe uzaryambara kandi bazige no gushyigikirana mutesi jole nyampinga w'u rwanda ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu ubu ukaba uri umwe mu bagize akanama nkemurampaka kazarobanura nyampinga w'u rwanda bibiri na makumyabiri na rimwe ndagushimiye cyane kuri uyu mwanya wahaye ijwi ry'amerika urakoze cyane Geoffrey pamela mudakikwa uri impuguke mu byerekeye itumanaho ariko ukaba uri no mu bagize akanama nkemurampaka nyampinga w'u rwanda ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe nawe ndagushimiye cyane kwitabira ikiganiro muri sanga hano ku ijwi ry'amerika murakoze cyane geoffrey namwe mwakoze kutwakira nshimiye kandi namwe mwese mwakurikiye iki kiganiro mbararikira gukomezanya n'ibindi biganiro biri imbere hano ku ijwi ry'amerika fatu alimasi karara niwe wamfashije kwegeranya amajwi naho kuri mikoro mwari kumwe na jeffrey mutagoma amahoro n'amahirwe